slap your payday eh, <clears throat> payday you know eh. pain surely goes away on payday ajé ọjọ́ tí kọ́lù yẹn bá book out kan join you go pain ma goes away i swear you gon forget your sorrow. <laughs> chop edge. I'm not gonna save on little chop edge. Chop edge, chop edge, chop edge, chop edge, chop edge. Two milita fi chop edge, chop edge. The baton PD said don't chop edge, chop edge. All my close body body chop edge, chop edge, chop edge, chop edge, chop edge, chop edge. All my goons wọ́n chop edge, chop edge. Dizzy lion, I chop edge. Burundi tattoo, I chop edge, chop edge, chop edge, chop edge, chop edge. Sakura rapper náà, ó chop edge, chop edge. Mw chopej, pe di, a chopej Mw don chopej, Edman, Edman Nami di ronan, nami mi Edman Edman, e pa men kolo shek wak mi Edman Edman, a rapi Max Spider, budon nko chone di man Aje, aje, aje, aje, aje, aje Aje, aje, aje, aje, aje, aje Aje, aje, aje, aje, aje Aje, aje, aje, aje, aje Open in Goosey, we on payday. True talk, my nigga. What you call a chop it? I chop it live and direct. Mm. Told you I ain't giving middle finger. Middle finger? You the middle F that I give, na shop back with the jigger. Now man, they make man wicked. frustration make man to ta smoke cigar upgrade to high level man bọ́n para musa sàpàdé láti bẹ̀rẹ̀ sí ń gara ẹ̀wà lọ́mọ jẹ yíyó kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ń gara. mo sáré eh. màá ní gáwó eh. di jẹun ìpè sanra. mo jẹun chopẹ chopẹ i don chopẹ i chopẹ sago rapper sef don chopẹ chopẹ na believe say we all go chopẹ chopẹ all my guns dem don chopẹ chopẹ chopẹ i don chopẹ chopẹ all my g's dem don chopẹ eh. everybody wey i know don chopẹ even padi padi sef. step don chop it. You no matter if na kumala head, you chop. Or na titles, me sef, I chop. As far as your chop head, headman and headmaster, that's reality. Head chopper when your headmaster. Fuck your private jet. Fuck your private head chopper. Head chopper live and direct. Nígbà tó know the story Mufasa. Ọlọ́run oh, kò fi sorry. Chop head. Chop head. I chop head. Two milita fi chop head. chop head. Never top it, pé dé don't chop head. chop head. All my close party party. Chop head. Chop head. Chop head. Chop it, All my goons, want chop it, Chop head. Easy lion, who chop it, Chop head. Moody tattoo. I chop it, live. Chop it, Chop it. I Chop it, I chop head. Sago rapper no. Mo chop it, Eh. Payday. Mo chop it, live. All my party party don't. Mo chop it. Shamo. Chop it, I don't chop it, I chop head. Sago rapper sef don. I chop it, Chop it. Na who believe say we all go chop it, Chop it. All my goons, they don't chop it, Chop it. I don't chop it. Chop it. All my G's, they don't chop it. Chop it. Everybody we I know don't chop it. Chop it. No Party, Blow party, trumpet, don't chop it. Life. Eh, kò séyàn kan féyàn kan. Nobody for nobody lẹ́yìn God. Ṣé a mọ̀ kúrò ń bẹ̀ ṣáíkò kò séyàn then lẹ́yìn Ọlọ́run.